iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe frederic undikije ingingo nkuru nkuru zigize aya makuru mu burundi inka zatanguye gucandagwa inyonko yitiriwe ikiyaga kiyaya ca rift amase amasekeza yatanguriye mu ntara ngozi iri mu buraruko bw'igihugu mu gihugu cyose tuzohashyika kuko mu gihugu turafise inka zababa ibihumbi amajana munani ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyine tuheza tuzicandagiye mu nyuma ariko tuba twihutiye guhera ibitungwa by'inka
uyo ni inkuru nziza Serge umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yanduye umugera wa corona somaliya iriko irondera abayishigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko ease sri lanka yaronse perezida mushasha yasavye abanyagihugu gukorera hamwe yongera abasaba ko igihugu kiraba imbere ido nido y'aya makuru yose ni mukanya ntihagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze amerika joe biden yanduye covid 19 ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane ninazwe itangazo rigufi ryasohowe na white house ibiro vya perezida joe biden mu gatondo kuno wa kane rivuga ko ibimenyetso biden afise biba yabaye kandi ko aza yatanguye gufata umuti witwa paxlovid iryo tangazo rigira riti yarafashe incanco zose zikinga ubwandu bwa covid ya cumi n'icenda aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri iyo ngwara Joe Biden w'imyaka mirongo irindwi n'icenda agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu ibiro vyiwe White House aha ariko bikemeza ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe ariko akayikorera ku kirimbi we
urakoze diana rani rikerme siger amaze uh, igihe kirekire muri politike yarahiye uno munsi kuwa kane mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa sri lanka agiye uh, gutwara igihugu kirimwo abanyagihugu bashavuye cyane kubera ibibazo by'ubutunzi biri mu vyatumye uwo yasubiriye ava ku butegetsi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele nyongabo inyuma yuko arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ashobora kugena umushikiranganji wa mbere muri iki gihe igenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu ryakiriwe mu buryo butandukanye bamwe mu bamushigikiye bagize iminsi mikuru mu gihe abari mu myiyerekano babandanije gusaba ko atanga imihoho baraturiye inyubakwa y'imuhiriwe binjira no mu biro vyiwe mu myiyerekano yabaye mu ndwi iheze azoyobora igihugu mu gihe abanyagihugu bashavuye cane kubera ibibazo bikomeye cane vy'ubutunzi birangwa mu gihugu rani wikremesinge yabaye umushikiranganji wa mbere inshuro zitandatu ntiyari bwigera mu mukuru w'igihugu azorangiza ikiringo c'uwahoze ari perezida gotabaya rajapaska yahunze igihugu inyuma y'uko abari mu myiyerekano binjiye mu nyubakwa abamwo mu ndwi iheze abanyasri lanka barihereje amabarabara mu kiringo c'amezi atari make aho basavye abategetsi b'igihugu cabo gutanga imihoho kubera bananiwe gutorera inyishu ibibazo bikomeye vy'ubutunzi wikremesinge afise imyaka mirongo irindwi n'itatu muri iki gihe yashigikiwe n'abashingamateka ijana na mirongo itatu na bane mu nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka amajana abiri na mirongo ibiri na batanu inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatatu wikremesinge yasabye abanyepolitike gukorera hamwe yongera asaba ko igihugu cerekeza amaso imbere yacu abagira imyiyerekano batangaje ko batazokwemera igenwa ryiwe kubera ridafatiye ku vyifuzo vy'abanyagihugu bakaba bamusabye gutanga imihoho bidatevye
urakoze fidele umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano mariro dragi yatanze imihoho uno munsi kuwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu fidele nyongabo iyo leta yasenyutse ku munsi wa gatatu inyuma y'uko abayigize banse gushigikira akamo kiwe ko gukorera hamwe kugira barangize ikiringo c'inama nshingamateka hamwe no gushira mu bikorwa imigambi yo kwogorora ku kiza ca covid-19 ihabwa amafaranga n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya bishobora kuzotuma haba amatora y'imbere y'igihe dragi yashikirije ikete yo gutanga imihoho perezida sergio matarela mu nama yagiranye nawe mu biro vyiwe mu gitondo co ku munsi wa kane itangazamakuru mu butaliyano ntiryakiye neza amakuru y'uno munsi kuwa kane mu gihe ubutaliyano buhanganye n'ibiciro vy'ibintu ngenderwako n'amasoko ntanganguvu bitera vyiyongera cane hamwe n'ibitero vy'uburusiya muri ukraine perezida sergio matarela yari yahisemwo dragi kuba umushikiranganje wa mbere mu mwaka uheze we na leta y'ubumwe bari bajejwe gukura igihugu mu bibazo vyatewe n'ikiza ca covid 19 hamwe no gutegekanya uburyo bazokoresha amafaranga y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya ajejwe gufasha kogorora kw'ibi bihugu vy'uwo muryango inyuma y'ico kiza vyari bitegekanijwe ko perezida matarera abonana n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ku muhingamo wo ku munsi wa kane imbere y'uko ashikiriza itangazo ku migambi afise
Eh, tugushimire Fidel ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucanco rw'indwara ya malaria mu bihugu bitatu vyo muri Afurika ishirahamwe Bill and Melinda Gates Foundation yarahagaritse gutanga amafaranga ajejwe gufasha ku bijanye n'urwo rucanco yerekana impungenge ku kamaro karwo inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwa bamwe mu bahinga mu by'ubumenyi bemeza ko ingingo ya fondasiyo yitiriwe bill na melinda ishobora gutuma abana miliyoni n'imiliyoni muri afurika bahitanwa na malariya kandi ko ikazoshobora kugira ingaruka muri kazoza ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu abahinga berekana ko urucanco mosquirix rukingira indwara ya malariya rugurishwa n'isosiyete GlaxoSmithKline rukora neza ku bice mirongo itatu ku ijana rukaraba rusaba doze zine umuyobozi ajeje imigambi ijanye na malariya muri fondation ya bill na melinda we asigura ariko ko urwo rugero ruri hasi gutyo iyo fondation akorera ikemeza ko ubukari bwarwo rudashimishije nk'uko bavyipfuza ibi yabitangaje uno munsi kwa kane igihe yariko asigura ingingo y'iryo shirahamwe yo guhagarika gushigikira urwo rucanco inyuma y'uko fondasiyo ya bill na melinda ikoresheje amafaranga arenga imiliyoni amajana abiri y'amadolari kuri uwo mugambi hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma urwo rucanco rushika ku isoko ukutavuga rumwe ku rucanco rwa malariya kubaye mu gihe amakungu ahanganye n'urugamba rwo kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malariya kuva ikiza ca covid ya cumi n'icenda kigeramiye utwigoro two guhagarika iyo ndwara yamahitanye abantu ibihumbi amajana atandatu na mirongo ibiri mu mwaka wonyene w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bashigikiye urucanco rwa malariya harimwo ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo oms mu mwaka uheze ryavuze ko urwo rucanco ari intambwe ikomeye cane mu rugamba rwo gutuza malariya
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi badushikirije murabandanya kumviriza iraryo ijwi ry'amerika isamiranira mu kirundi i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda kuri za fm zitandukanye n'imirongo ya shortwave mushobora no kudukurikira kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini umukuru w'igihugu cya somaliya hassan sheikh muhamud ari yarusha muri tanzania mu nama yatunganijwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uwo mutegetsi wa somaliya yifuza gusaba bagenzi biwe ko bomushyigikira mu gihe ariko arasaba ko igihugu ciwe cinjira muri eac inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ari i kigali mu rwanda inama umukuru w'igihugu ca somaliya yatumiwemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko canke intumwa zabo uwo mwiherero ufise intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusange no guhanahana ibidandazwa ata amakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango rigeze umukuru w'igihugu ca somaliya hassan sheh mohamud wowe yifuza ko abo banyacubahiro bagenzi we bamufasha igihugu ciwe kikemererwa nk'ikigira umunani muri eac perezida hassan sheh muhamud yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu ciwe cemerewe kizungukira vyinshi mu vy'ubudandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu bitekaniwe ko Hassan Sheikh Mohamud abonana kandi na bagenzi we harimwo n'umubanyi wiwe wa Kenya Uhuru Kenyatta uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC naho ivyo bihugu bibiri bifise ivyo bipfa bifatiye ku migenderanire umukuru w'igihugu cya somaliya muhamud azatanga kandi icese urwandiko rusaba kandi rwerekana ko icyo gihugu ciwe cyifuza kwinjira muri eyac umwe mu bategetsi ba somaliya atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko naho icyo gihugu kigifise ingorane zitari nke ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri urwo rugendo rwo kwemererwa muri eyac abahinga berekana ko ikibazo c'intagondwa z'aba el shabab ari nkoramutima kandi ko perezida wa somaliya agifatira ko mu gusaba kwinjira muri eac kugira bagenzi we bamufashe kurwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu somaliya gihanganye n'intagondwa za al shabab mu myaka irenga cumi iheze kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri kenya no mu buganda ibihugu bibiri biri muri eac ibindi bihugu bishobora gushigikira somaliya nibifise abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu muri ivyo harimo ubuganda kenya n'uburundi bitekanijwe kandi ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikira uburongozi bwa EAC mu kiringo c'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu atagihindutse ni kibanza ubu kirimwo perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku bihugu indwi bigize EAC Somalia kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu bitanu muri ivyo yamara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihugu ca Somalia caragerageje kwinjira muri EAC amashami yigenga mu karere aravyi yamiriza icyo gihe ayo mashyirahamwe yaranditse n'inzandiko yerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cemererwa muri EAC ari uko kiba gifise umutekano cubahiriza agateka kazina muntu demokarasi n'intwaro rusangi icyo gihe icyifuzo cya somaliya canigiwe mu menshi ubu amashyirahamwe yigenga ntaco arabivuga ko inama isanzwe igira mirongo ibiri na kabiri y'abakuru b'ibihugu vya EAC itegekanijwe kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania ahari icicaro gikuru ca EAC abakuru b'ibihugu ijwi ry'Amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Uhuru Kenyatta wa Kenya Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenzi we mu bandi bamaze gushikayo harimo Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yaserukiye perezida Paul Kagame Jean Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi Barbara Marial Benjamin umushikiranganji ajejwe akarere ka EAC muri Sudani y'Epfo yaserukiye perezida Salva Kiir bose bemeje ko ibihugu vyabo bibwirizwa gushiramwo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi n'ihanahanwa ry'ibi ibidandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi imitahe n'abantu ati amakuru n'amatagisi canke viza barinze kuriha mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu ca somaliya yari indorerezi pye clavier ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
urakoze Claver perezida wa uganda yoweri museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira covid cumi n'icyenda abana bose bari munsi y'imyaka cumi n'umunani museveni yabitangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu ku bwandu bwa covid cumi n'icyenda ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari muri uganda ubwo yagezaga ijambo ku gihugu agaragaza ishusho y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyifashe ikibazo cy'ubukungu mu gihugu n'imihindagurikire y'ikirere perezida museveni yahamagariye abaturage barenga imiliyoni enye batigeze bakingiza kwihutira kwikingiza icyo cyorezo bikibafitiye akamaro ati tugiye gutangira gukingiza abana kuko bamwe muri bo abagera ku bihumbi cumi na bine nabo banduye covid cumi n'icyenda ndetse barindwi muri bo barapfa niyo mpamvu ari ngombwa gukingiza abana ariko byemewe n'ababyeyi babo nategetse minisiteri y'ubuzima kureba ko inkingo z'abana ziboneka mu mavuriro yose kugira ngo mu biruhuko biri imbere ababyeyi bashobore kuja gukingiza abana babo ku bushake yagaragaje ko imibare y'abandura covid cumi n'icyenda ikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi no muri afurika yatanze ingero ko muri uganda no mu bihugu bituranye bya kenya u rwanda n'ibindi imibare y'abandura ikomeje kuzamuka yanahishuye ko yishyize mu kato amaze kuva mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth yabereye mu rwanda nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuntu wari wanduye covid cumi n'icyenda akiriyo I was in Kigali uh, for the Commonwealth. In the Commonwealth spirit, I almost got corona for myself. In- in the main meeting, I was very careful. I put on my ati mask.
nari i kigali mu nama ya commonwealth ariko nari ngiye guhandurira korona kubera kubahiriza umuco wa commonwealth mu nama nkuru nari ngengesereye cyane nambara agapfukamunwa kanjye ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya tuvaru ku rundi ruhande twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite korona ngarutse nagiye mu cyaro cyanjye cya ntungamo nishyira mu kato bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe For me, I think it was because of the, of, of the vaccinations I had.
Ku kibazo cy'ubukungu kimeze nabi muri ibi bihe Museveni yavuze ko nubwo ari ikibazo cyugarije isi yose asanga bidakwiye ngo leta yivange mu bintu by'amasoko n'ibiciro avuga ko kugena ibiciro no kugabanya imisoro byatanga ibisubizo by'igihe gito bigateza ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ku isoko kuri we asanga ibiciro byakwambuka aho kubura ibicuruzwa abanyagihugu benshi birirwa bahererekanya ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe berekana ko leta igomba kugabanya ibiciro cyangwa kugabanya imisoro ku bicuruzwa nabajije umusesenguzi w'imibereho mu gihugu bwana benard sabiti niba perezida museveni adashyigikiye icyo abaturage bashaka nk'ubu ka tugire ngo guverinoma ihisemo gukendeza nk'imisoro ku mavuta Iki- ikirava muri icyo gikorwa nk'icyo urasanga nk'aba bakire abacuruza abo bita mu ruzungu ba speculators bagiye rero bakagura ibyo bintu bakanabigura ndetse byinshi bakabihisha icyo mu ruzungu bita holding rero bo bakiyicarira bakarindaho kugira ngo imbere ibintu bisubire bije hejuru kuko iki ni ikibazo kitarenda gushira aka kanya so ngira ngo perezida eh, ikibazo nk'icyo nicyo yashatse kwirinda kuko abantu babasha guhumekerwamo gake ariko ibyavamo ndetse ahubwo ugasanga bagize ingorane zinasumba ndetse n'izo dufite ndetse n'aho ubutegetsi bwagize ngo bugire icyo bukora nka za kenya nabwo unarikurura ko i- nk'ibeyi y'amavuta nayo itanagiye hasi ko yanasubiye kugaruka hejuru nyamara hari abandi batekereza ko ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu biterwa na ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu sabiti nawe arabyemera ariko avuga ko ruswa ari ikibi gikenewe ku bayobozi bamwe bo muri afurika burya ikibazo cyo kurwanya ruswa ni ikibazo kitoroshe kandi aregana abenshi muri afurika ba perezida ruswa niyo ituma bamara igihe mu ma- mu butegetsi ubwo ngubu nubwo bakabaye bashaka kugira ngo banayikureho ndetse ahubwo hariho na bamwe babasha no kuvanwa ku ngoma ku- ku bw'icyo gikorwa so corruption nangwa se ruswa ni ikintu eh, nicyo nk'umuzungu yakise necessary evil na cyane kugira ngo ubutegetsi bw'umuyobozi muri afurika bugumeho nangwa se burambare bumare igihe niko kuri ku bya politiki eh, muri afurika muri rusange ugeze mu masoko atandukanye mu gihugu ubona ko ibiciro by'ibicuruzwa nk'ibiryo byiyongereye byibuze hejuru ya makumyabiri ku ijana mu gihe gito ibindi birimo amavuta y'imodoka ibiciro byikubye kabiri kuva aho uyu mwaka utangiriye kugeza ubu ugeze mu mujyi wa kampala ubona ko umubare w'imodoka wagabanutse kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibiciro bya peteroli byatumye bamwe bahagarika gukoresha imodoka zabo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
Uh, dusubiye kuvuga ku kibazo cy'incanco isekeza ryo gucandaga inka mu Burundi kugira zikingirwe inyonko yo mu kiyaya ca Rift uh, yatanguriye mu ntara Ngozi iri muri aruko rw'igihugu uyu munsi ku wa kane Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu burundi nkurunziza serge ari kumwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni nterese martin nkurunziza serge yamenyesheje ko ico gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'uburundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'uburundi uyu munsi twazanye incanci igihumbi ni ukuvuga amajana atanu ngaha mu ntara ya ngozi n'izindi amajana atanu mu ntara ya karusi ariko mu ndwi itangura turiketse kuronka incanco zigera ku bihumbi ijana kugira duce tubandanya iki gikorwa kandi mu gihugu cyose tuzohashyika kuko mu gihugu turafise inka zababa ibihumbi amajana munani ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma ariko twari twihutiye guhera kuri ibi bitungwa by'inka naho ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca lift yasinzikaje nkuru nziza serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahahonera nshimire cyane abenegihugu kuntu mwitwaye kuko ingwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagarike uruja n'uruza rw'ibitungwa muca mubikora neza cane vyaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane turanashimiye mbere abanyengozi kuko turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini buramatari w'intara ya ngozi ntaco sanze emmanuel yashimiye leta y'u burundi kubona ico gikorwa co gucandaga inka gitangurizwa ahatwara mu ntara ya ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri majana abiri na mirongo irindwi na zitatu zapfuye hakaba hariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye abenegihugu bari batanguye kwihebura tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari icenda hose barindiranye gishika kino gikorwa kuko abenegihugu bari barihebuye ariko uno munsi tukavuga tuti ashi abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingurwa akaranda kari kateye kuri iki gikorwa leta idukoreye kiri hageze abantu bari batunze ku mutima bazaho ko bizahava bigera mu minsi iza narya harihimirije itangurwa y'amashuri vyogoye abavyeyi ariko muri kano kanya kubona leta mvyeyi leta nkozi yimbi ikatangura gutanga urushanje twebwe abenegihugu turafise icizere yuko mu minsi iza tuzotangura kuvyikorako ni ukuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cane urabona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twabikora ku gitungwa kandi rero mu ncamake urabona ibintu vyo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaha uva mu nka nyene wapakiye neza cane iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca lift yashitse ubwa mbere mu burundi mu kwezi kwa gatanu k'uno mwaka itangurira mu ntara za ngozi muyinga na kirundo ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari majana cenda na cumi hafa majana ane na cumi na zitatu impene n'intama nazo zafashwe ni majana atandatu na mirongo itatu na zibiri hafa majana abiri na cumi na zine iyo ngwara yibonekeza mu ntara cumi na zitatu kuri cumi n'icenda zigize uburundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
mu rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu casavye abanyagihugu barengeje imyaka mirongo itatu n'itanu kwipimisha ingwara y'umuvuduko w'amaraso mugenzi wacu asumta kabuyi uh, tubwire ido n'ido iyi nkuru byavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i kigali baganiriye kuri iyi ndwara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu rwanda umuganga w'inkindi francois ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri rbc avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri mirongo irindwi n'umwe ku ijana bazira izi ndwara zitandura harimo n'iz'umutima ni ukuvuga abagera kuri miliyoni cumi n'umunani buri mwaka mu rwanda mu bapfa abagera kuri mirongo ine na batandatu ku ijana bicwa n'indwara zitandura muri izi ndwara harimo indwara z'umutima diyabete kanseri n'indwara z'ubuhumekero muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itandatu na batanu abagera kuri cumi na batandatu ku ijana bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru uw'inkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka mirongo itatu n'itanu kwipimisha iyi ndwara hakiri kare umuntu wese ufite imyaka mirongo itatu n'itanu yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga eh, yaragize ibyago byo kuzirwara tuna tubashe kumuvura hakiri kare kumurinda ibyago byo- byo kurwara umutima byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ndetse turashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za kuri za poste de sante ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo ku rundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse anabapimira izi ngizi z'ibanze nk'umuvuduko w'amaraso kubarebera uko isukari ihagaze uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na cumi na batatu ku ijana y'abapfa buri mwaka kuri muganga w'inkindi igiteye impungenge ni uko iyi ndwara isigaye yibasira n'abakiri bato urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru cyane cyane ahangaha tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya mirongo ine niho dusanga abantu benshi eh, bafite iz- izi ndwara zitandura ntabwo byakagombye yuko umuntu ufite imyaka makumyabiri imyaka makumyabiri n'itanu twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru haba hari ikindi ki- cyabiteye ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge harimo kudakora siporo ihagije ugasanga abana du- du- dutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije eh, n'imyaka yabo ndetse uj- ugereranije n'uko bareshya nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga bamwe mu barwayi bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara nk'ubu ngewe mfite ikibazo cya- cya debete kwitera imiti ariko ushobora kuza hano nko mu kwezi gushize nabuze imiti Eh.
kandi iyo miti nibwo buzima iyo nayibuze nyine no gupfa napfa ariko turaza hano bikatubwira ngo nta miti ihari naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ndara hano ku ntebe ndwi kugeza ubu abashinzwe kwigisha abazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere yo kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana uyu ni muganga bavuma charlotte umwarimu muri kaminuza y'u rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'iy'umuvuduko w'amaraso turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga nubwo yaba azanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma bagomba gufata ah, umuvuduko w'amaraso izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko iyi nama yabahurije i kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri bibiri na cumi na kabiri kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi ikindi abaganga bavuga ni uko iyi ndwara iterwa ahanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko eh, somaliya iriko irondera abashyigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko eac twababwiye kandi ko sri lanka yaronse perezida mushasha yasabye abanyagihugu gukorera hamwe bakongera bakaraba imbere twababwiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yanduye covid cumi n'icyenda twababwiye kandi ko umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi ku wa kane inyuma y'aho leta yiwe isambukiye iyindi nkuru twabwiye ni uko ishyirahamwe yitaho amagara y'abantu bemeye ku isi yateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucandago rw'indwara ya malariya mu bihugu bitatu bya afurika twabwiye kandi ko ah, o- perezida wa uganda yoweri museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira covid 19 abana bose bari munsi y'imyaka cumi n'umunani twababwiye kandi ko umukuru w'igihugu cya somaliya eh, sheikh mohamed ari arusha muri tanzania inshuti mwese mu mu kundi radiyo ijwi ry'amerika kandi mwaduteze amatwi aha niho turusozereye ibiganiro twateguriye muri aka kanya turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije amakuru mwashikirijwe na jewe frederic nkunikije turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza